bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira ni washington dc ikaze kuri mwese inshuti bakunzi
uburyo basanze bakoresha bwari bwinshi barabye ubwo bari basabye mu gihe baronka iyo soko ni nacyo gituma twumvire yuko benshi byabananiye kuhashikana ibikoresho babonye babohomba cyane bakenera kubita hagati
ubu ni diodone nsabimana musitanteri wa komine muramvya y'intara ya muramvya mu gihugu c'uburundi asigura igituma ibikorwa vyo kuronsa imvura abanyagihugu muramvya vyatevye iyo nkuru turayigaruka kwandi hato mugume ku maradiyo yanyu ariko mbanze ndabwire muri make ko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu kuno wa gatatu yabonanye na perezida Paul Kagame w'u Rwanda mu gisagara ca Davos mu Busuwise iyo nkuru turaza kuyigaruka ko mu kanya kari imbere hama turanababwira kandi kuvyerekeye ivyintu bidasanzwe yabonye muri Somalia yavuze ko Al-Shabaab igiye gutuzwa radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri efemu mirongo icenda na kane na efemu mirongo icenda na gatanu n'ibice cenda mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri efemu ijana na kane n'ibice bitatu mu kanya n'amakuru yo mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni canyu
nongere ndabahe ikaze hari abanyekongo n'abarundi bariko barahunga kuva ejo ku mugoroba intambara hagati y'intambara z'abamayimayi n'igisirikare ca kongo bariko binjira mu ntara za rumonge na makamba mu gihugu c'uburundi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umumenyesha amakuru wacu krisi munezero yanyarukiye aho bariko barashikira mu rumonge krisi amahoro ngaho mu rumonge
ndakuramukije diana mm -hmm. aho uhagaze ubona vyifashe gute
diana ni ukubwira yuko gushika ubu umurindi w'impunzi z'abanyekongo hamwe n'abarundi bari basanzwe bakorera aho muri ico gihugu ca kongo nturagabanuka aba impunzi ziguma ziza ari nyinshi ku kivuko ca rumonge ubu abarundi n'abanyekongo bararenga igihumbi n'amajana atandatu kandi kubera ubwinshi bwabo ubu ntawe ushobora kumenya igitigiri cya bamwe n'abandi baguma baza bavanganye hari bashasha hari n'abaraye bashitse kuva ijoro ryakeye hari muri rusangi ibitigiri baba baronkejwe n'abajejwe intwaro ngaho kugira ngo bakubwire uko vyifashe ku bamaze gushikira mu rumonge ga krisi
ku bamaze gushikira mu rumonge nk'uko nari ndakubwiye batubwiye yuko bari hari igihe cy'isaha zine bagera ku gihumbi n'amajana ane mugabo ubuye nk'uko nakubwiye babandanya baza ubu bararenga igihumbi n'amajana atandatu icyo ni ukumenyesha ni uko no mu ntara ya makamba muri komine ya nyanzarake naho nyine bariko barakira umurindi w'impunzi ziriko ziraza bakaba bamaze kurenga igihumbi abo muvugana bashitse ngaho mu rumonge rumonge bakubwira ko vyari vyifashe gute izo ntambara bariko barahunga muri Kongo
abo izo mpunzi z'abanyekongo hamwe n'abarundi bakorera aho muri Kongo bavuga yuko bari bavuye mu turere twa Sebele Baraka Kibanga na Karamba aho ni muri Kivu y'amajepfo bakaba bahunze intambara yadutse kuva mu ijoro ry'umunsi wa kabiri hagati y'abagwanyi b'abamayimayi hamwe n'abasoda b'igisirikare cya Kongo bakaba rero bavuga yuko babonye abantu bava mu mitumba ihanamiye isagara bahunga nabo baca bavuga bati ntitwoguma hano barahunga baca bafata amato benshi rero bakaba bashika aha ku kivuko ca rumonge bazanywe n'amato bakura muri ico gihugu ca kongo bahunze bavuze yuko hariho n'abandi basize inyuma bagenzi babo bakibandanya bahunga bakiriwe gute aho ugeze amaso
bakiriwe n'abajeje umutekano bari basanzwe bacungereye imbibe hamwe n'abajejwe intwaro bakaba bari barongowe n'umu um, buramatari w'intara ya rumonge ubu muri kano kanya rero akaba ariko arasemerera kubera ubwinshi bw'abo bantu asaba abagira neza kugira ngo babara- babafashe kuko aho hantu bariko barashikira si ahantu hagenewe kwakira impunzi ni ahantu hatagira utuzu twa sugumwe ni ahantu hatagira amazi meza ni ahantu hatagira aho bugamana cyane cyane ubu akavura kari kazindukiye karagwa eka ntibararonka n'icyo bafungura bose abari ngaho bamwe utwo bazanye n'utwo intwari ishoboye kuronka n'utwo bariko barifashisha ariko biraboneka yuko eh, bashonje kandi barushe bakeneye ahantu baruhukira Mhm. Chris naho uri ngaho mu rumonge wambare yuko ufise amakuru ava inyanza lake ko naho nyene hariho abariko barahashikira bo bo bangana gute bariko bakigwa gute vyifashe gute
naho nyene amakuru adushikira ni uko bariko barakigwa n'intwaro hamwe eh, na bamwe mu ntumwa za HCR n'ishirahamwe Croix Rouge ariko nta kinini bararonka eh, batubwiye yuko ari abashika abarenga igihumbi bamaze gushika ngaho muri Nyanza Lake ariko rero ibiboneka ni uko hariho abana baje biboneka yuko bafite ingorane z'inzara bikenewe yuko bafatwa mu mugongo mu maguru masha bataragira ingorane Mhm, urakoze cane gose Chris Munezero iyo nkuru yawe turaza kwigaruka ko makuru yacu ari imbere ariko tukivuga iby'intambara z'urutavanako muri Kongo urwaruka rwo muri ico gihugu rusaba rushimitse ko abanyagihugu badasangiye amoko borengera inyungu zabo kugira ngo amahoro arama aboneke muri Kongo abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bagarutse ku gituma amoko atandukanye acanamwo n'uruhara rw'urwaruka mu gutorera inyishu ico kibazo reka dutege inkuru amatwi inkuru yaduteguriye urubyiruko rwo mu misozi miremire ya minembwe n'itombwe ahatuye amoko yiganjemo abapfurero abanyamurenge n'ababembe ndetse n'abanyintu rutangaza yuko rugiye gukora ubukangurambaga mu kugwanya intambara zishingiye ku moko zigenda zumvikana muri aka karere higanjemo abagwanyi b'abamayimayi na gumino bagenda bashyigikirwa n'insorensore erike kamu ni umwe mu rubyiruko rukomoka mu bwoko bw'abapfurero abarizwa mu ishyirahamwe rya vijyana tunaweza ishyirahamwe riharanira guhindura imyumvire y'urubyiruko n'iterambere aragaruka ku mpamvu zitera amakimbirane y'amoko atuye mu karere k'imisozi miremire ibizana intambara cyane ni ikintu kimwe eh, abasore b'uruhande rw'abapfurero batunze imbunda zidakontwa na, na leta uruhande rw'abanyamurenge ugasanga nabo bafite imbunde zitari mu butegetsi Ibyo byose byaba bizana urusaku haba nk'akabazo k'abaturage inka zo konera umupfurero kuko umupfurero ni umuhinzi umunyamurenge nawe akaba umworozi za mbunde zikaboneka kuko zitari mu ruhande rwa leta nta leta ireba izo mbunde icyo ni ikibazo cya mbere kizana urusaku mu karere uruhande rw'abanyamurenge bashigikira iriya mitwe eh, itwa- itwara in- in- intwaro eh, zidashigikiwe na leta No- yitwa gumino uruhande rw'abapfurero ba- babita abamayimayi ugasanga bose abaturage bagenda bashigikira iriya mitwe itwaye intwaro urubyiruko rwo muri aka karere rugaragaza yuko rugiye gutanga umusanzu wago mu kugwanya amakimbirane twagiye tugira amateka atarabaye meza niyo dushaka kujya gukosora habaye intambara abana bakuranye mu mitwe yabo bazi ko kugira ngo babane n'umupfurero kugira ngo babane n'umunyamurenge bagomba kubana bajyana inzara kandi tuzi ko ari abantu basabana bakagombye kunganirana kugira ngo bagire icyo bageraho mu iterambere rero nyuma y'uko tumaze kugaya ayo mateka atarabaye meza na gatoya twicaze urubyiruko tubereke ibyo dusange by'ingirakamaro bifite icyo tugezaho kugira ngo tubashe guta umugongo ibi bibi byatumye dufata intwaro cyangwa bene wacu bafata intwaro abantu barapfa amazu arasenyuka inka ziranyagwa imirima i- irasahugwa ivyo vyose dusa nk'ababigaye noneho kugira ngo tubashe kubigeraho ni uko twebwe nk'abanyamurenge n'abapfurero n'ababombe bitombwe tubasha kuganira nivyo turimo bikino mitabu akorera ishyirahamwe rya depaye rifite umushinga ushinzwe gukemura amakimbirane ashingiye ku moko ashima intambwe abaturage bamaze kugeraho mu gukumira intambara zishingiye ku moko zigenda zigaragara uko habayeho kutumvikana hagati y'ubwoko bw'abanyamurenge n'andi moko atuye muri aka karere kuri none nshobora kuguhiza uturorero tuga- twerekana kuko abantu batangiye kumva kuko twese turi bamwe e, mu by'ukuri turi ibiremwa muntu imana yaremye ubushize hari inka z'umubembe banyoze bazikura mu rubonja zibwa n'abanyamurenge bageze hano abanyamurenge baravuga ati ntibishoboka izi nka ntitwakwemera kuzitunga uriya ni ni umworozi nkatwe nubwo ari umubembe inka barazifata tuzinyaga umuntu wari wasibye tumujana muri ya polisi baramufunga nyuma yaho za nka turazifata tugeza abantu bazisubiza mu babembe barishima ubushize habaye ikibazo c'abantu b'ibyo baba n'abapfurero abapfurero barabafata baravuga ati iki kibazo ntityo duteranya nawe nacu abanyamurenge bafata babibye babatanga muri la polisi amoko arahura yiga ikibazo cari amafaranga yibwe basi babana bemera kuyishura urumva kuko eh, hari n'ibintu ushobora gutanga uturorero hari inka zari zibwe mu rurenge aba ba- zibwe na- na- na- na- n'ababembe ababembe barazikurikira baravuga ati ikibazo ntitwemera ko gisubira kuduteranya nawe nacu banyamurenge inka baragenda barazifata barazigarura baziheza bene nyirazo urumva kuko ari intambwe tumaze gutera umubembe ashobora kugira ikibazo ari mu minembwe tukamurenganura umunyamurenga ashobora kugira ikibazo ari mu rurenge ababembe bagahaguruka n'abafurero bakamurenganura nubwo biri uku kuba muri aka karere hari igice kinini kitagenzurwa n'inzego zishinzwe umutekano usanga abantu bitwaje imbunda barimo inyeshamba bagenda bishiriraho amategeko yabo ndetse bagasoresha abagenzi n'abacuruzi bagana amwe mu mayira baba barimo redatsengabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe yo mu ntara y'Kivu y'amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ubu naho intara zigize igihugu cy'u Burundi abanyagihugu bo ku mutumba Kirama wa zone Bugarama ni muri commune n'intara ya Muramvya mu Burundi basaba ko boronswa ivuriro kuko bahura n'ibibazo bitari bike batwaye umuntu kwa muganga ni mu gihe kuri uyo mutumba atavuriro na rimwe riharangwa ibindi kuri ino nkuru numenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika i Muramvya Raymond Zimana umutumba kirama uri hafi ku birometero cumi na bitandatu uvuye muri zone bugarama ibarabara rija kuri uyo mutumba ntirimeze neza kandi rigaca mu kibira kubera kuri uwo mutumba atavuriro rihari abanyagihugu baba kuri uyo mutumba bemeza ko bagira ibibazo mu gihe batwaye umuntu kwa muganga ingorane ziriho mbere nta n'ukuntu twazivuga mu kuri babye kuva mu ntambara twiruka uwagwaza umuntu ntiyaronka aho amujyana haragera n'igihe bateruye ati bamushikane kwa muganga byase ko baduga agacikanira mu nzira bakagarukana ku kaburi bagahamba aho nyene nayo icibagiwe cyo n'abavyeyi bagiye kwibaruka kwa muganga urabona imbanye ntisezerana irashobora kumufata ubwo nyene akavaho bagize ati reka tukujyane kwa muganga bikanka bikankira mu nzira hari aho byanka ageze iyo mu mitumba ntibikunda ukuntu bamushikanayo byariraho mu kibira hari aho biba biri kumwe n'uwo muremesha kiyago gusa yakigwa n'imafu hari n'uw'igikoko mbere cyahatswe kurya agize ingorane bamujyanye kwa muganga imana irakinga kiretse abavyeyi bagiye kwibaruka bahura n'ibibazo uyu we ababazwa n'abarashwe kandi bariko bakora igikorwa ciza co kurokora amagara y'umuntu tumaze guhamba benshi twe twari tukifise amagara yo kugira ngo duterure twararashwe kenshi turasigwa mu kibira kandi tukaraswa nk'inkozi z'ikibi turiko turatabara dufise umuvyeyi mugabo tugasanga twaguye mu ngorane nk'izoyo kubera ko twaba turiko dusokoroka mu kibira mw'ijoro mu masasita y'ijoro duteruye umuntu ugasanga kumbe abari kuri antene yabo ntibazi ntituzi nta mape dufa dufitananiye tugaca tugwa mu mutego bene uwo mu gihe komine iriko irubaka amazu amaze imyaka cumi yubatswe ariko ntarangizwe abo banyakirama babona ko atakiriko kirakogwa kuko ata bitaro bizoba biriho ibizotuma babandanya mu ngorane bahoramwo yo ahubwo mbere n'ubundi ntacyo twoba dukize kuko urabona arashoboye kuza ngaha bakamuha umuti bamushikanye muhira bikanka ni za ngorane zo kurondera ukuntu tumushikana i bugarama ahubwo dufashe iyi nayo yuzure kugira bamukuye aha bamuhereye imiti aronka aho aruhukira kugira bikunde ukuntu ashika muhira ni ukuri twebwe turateye akamo bikomeye cyane mbere ngira ngo gushika no ku mukuru w'igihugu kuri ka- n'akazu kamwe bariko barasanura n'ibindi twashaka ko byose byogiriweko kugira ngo duhebe turuhuke tugire tashi vuga iyi yindi nzu ubona ngaha ahe kuko muri porogaramu narumvise ko umenga ntirashikirwa mu byo kubakwa ku buryo n'imiburiburi hagize nk'umubyeyi bishika ko yomara nk'iminsi itatu canke ine ngaha ashobora kuronka ahantu aruhukira b'ibitaro nk'uko bari babitwemereye kuva muri bibiri na gatanu musitanteri wa komine muramvya diodone sabimana aremeza ko ikibazo c'ivuriro kiriho kuri uyo mutumba kuko abari batsindiye isoko yo kubaka ibitaro babiciriye hagati diodone sabimana arongoye komine muramvya atubwira icatumye batabandanya ibikorwa icyatumye kumbure batashaka kurimara bari barasa iryo soko ni uko aha ikirama nk'uko muhabona ni ahantu hagoye gushika ni ahantu ibarabara ritagendwa bigatuma iyo ibikoresho mu kubishikana ngaha bibagora ugasanga kumbure uburyo basanze bwo gukoresha bwari bwinshi barabyo bwo bari basabye mu gihe baronka iyo soko ni nacyo gituma twiyumvire yuko benshi byabananiye kuhashikana ibikoresho babonye babohomba cyane bakemera kubita hagati nayo ku kibazo cyo kubaka ibitaro musitanteri wa komine muramvya avuga ko bazotangura kubaka ivuriro ivy'ibindi bisata bitandukanye bizoboneka bukebuke afise icizere ko mu minsi ya vuba umutumba kirama uzoronka ivuriro icyo kibazo tumaze gifata mu ntoki icyizere ni cyinshi cyane yuko tuzoruhuka iri vuriro ry'ikirama ryuzuye twaravuganye n'umuganga arongoye intara y'ubuvuzi be twanahashyitse ngaha turi kumwe aho yatwemereye yuko nitwamara kubara inzu nka zibiri azoca atangura kuduha abaganga baba barakora ngaha ibikorwa bibayabaye kugira dufashe abene ngaha ikirama maze twibaze yuko mu kiringo cy'amezi abiri tuzaba twamaze kubaronsa abaganga bakeya nk'uko twabibwiwe n'umuganga agejwe intwara y'ubuvuzi umutumba kirama uhana urubibe na komine rugazi iri mu ntara ya bubanza hamwe na mubimbi iri mu ntara ya bujumbura uyu mutumba ukaba uba ko abantu barenga ibihumbi mirongo ibiri na kimwe nk'uko byemezwa na musitanteri wa komine murambya kiretse ko atavuriro ririho iryari ryashinzwe n'umunyagihugu ryarugawe n'abajejwe amagara y'abantu bafatikanije n'abajejwe intwaro kuko ritari rikwije ibisabwa ikindi cugawe n'amazu abiri yadandarizwamwo imiti kuri uyo mutumba ku mutumba kirama muri zone bugarama iri muri komine muramvya remunzimana ijwi rya amerika Imana urakenuye duce tuva ngaho imurambya dukubitire gato mu ntara ya kirundo tubabwira ibyitozwa ry'amakori risa niriko riracumbagira ku mupaka wa gasenyi nemba hugabura Burundi n'u Rwanda rimaze iminsi itatu ni nyuma yaho abafasha abadandaza guharura amakori bari ku byo binjije le declarant mu rurimi rw'igifaransa bahagaritse akazi kuva kuri no wa kabiri bamwe mu baganiye n'ijwi rya Amerika bemeza ko vyavuye kuri OBR yabatse aho bahora bakorera ibindi kuri no nkuru kumenyesha amakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinzi abagendesha imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa twasanze ku mupaka wa gasenyi nemba ku ruhande rw'uburundi bavuga ko kuva kuri uyu wa kabiri bataharuriwe amakori bati ivyo vyategerezwa gukorwa n'abasanzwe bafasha bene ibidandazwa kumenya amakori batanga ku mizigo bapakiye bamwe muri bo bavuga ko bashitse aho ku mupaka kuva ku munsi wa mbere ku mugoroba bamwe mu bafasha abadandaza guharura amakori batangira ibyo binjije abo bita mu rurimi rw'igifaransa abadeclarant baremeza ko bahagaritse akazi kabo kuva kuri uyu wa kabiri ariko basigura ko bitabavuye ko intandaro ya byose bayishyira ku kigo kijejwe guhegeranya amakori n'amatagisi obr gikorera aho ku mupaka wa gasenyi umupaka ugabura u rwanda n'uburundi winjiriye mu ntara ya kirundo mu matohoza y'iyi nkuru abagize icyo bavuga nta n'umwe ashima gutanga ijwi ryiwe ko gutinyirira umutekano wabo icyo bikoze abo bafasha guharura amakori ku bidandazwa bavuga ko basohowe mu biro bahora bakoreramwo ivyo vyatumye bataronka aho babandanya bakorera kuko atahandi bashobora gukura umuyaga nkuba mu mazu ahegereye nk'uko babivuga babandanya basigura ko inyubakwa zikoreshwa ku mupaka wa gasenyi nemba arizo nsa zifise umuyaga nkuba uva mu rwanda amazu bupanze ku ruhande rw'uburundi akaba atagira amatara abagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa mu burundi bavuga ko aribo bariko barahahombera kiretse umwanya batakaza basigura ko ubuzima butariko buraborohereza kuri uyo mupaka ikibahangayikisha cyane ubwa mbere ni gufungura ku mupaka wa gasenyi ku ruhande rw'uburundi nta buriro canke ubunywero buhabarizwa kubera ibihe vya politiki bidasanzwe uburundi bwaciyemwo haraciye ikiringo kirenga umwaka uburiro ubunywero n'utuzu tw'ubudandarizo twose twariho twugawe abo bagendesha imiduga bavuga ko bakoresha itike yo kwiyunguruza ingana n'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi kugira bashike aho bafungurira ni mu kibanza kiri nko ku birometero bibiri uvuye ku mupaka ahungururijwe uburiro n'ubunywero bwahora ku mupaka ico gice kirangwamo kandi ubukene bw'amazi aba badereva bavuga ko bitaborohera kuronka amazi yo kuyoza canke ayo banywa iyo bayaronse nk'uko babivuga naho arabazimba cyane abariko barahahombera s'abagendesha imiduga yinjiza ibidandazwa gusa mu mwanya abakozi b'ikigo obere gitoza amakori n'amatagisi baba bariko barasuzuma ibidandazwa vyinjiye abakora akazi ko gupakira no gupakurura imizigo barahatorera akoyoko muri iyi minsi ibiri abafasha guharura amakori ku bidandazwa bamaze badakora abapakira bagapakurura nabo nyene bavuga ko bahahombera basigura ko akazi kabo ariko kabeshejeho imiryango yabo buri munsi abafasha guharura amakori bazwi cyane ku izina ry'abadeclarant bavuga ko na obr isa nitabandanye neza imirimo yabo kuko isanzwe yakira abo bayirungikiye bitaye ko n'amafaranga yategerezwa kuba ariko arinjira mu kigega cya leta ntariko aratozwa uko vyategerezwa nk'uko babimenyesha aho twashika ku mupaka wa gasenyi abakozi bo mu kigo gitoza amakori n'amatagisi obr bariko barakora ukuri kwamye ariko abafasha abadandaza guharura amakori haboneka umwe umwe n'abo twashoboye kubona ntibagaragara ku murimo wabo wa buri munsi abavuganye n'ijwi rya amerika bavuga ko vyoba vyiza basubijwe aho bahora bakorera kugira akazi kabandanye neza twegereye abakozi ba obere ku mupaka wa gasenyi kugira bagire ico bavuga kuri ico kibazo muri obere mu gasenyi baturungitse kubaza mu gisata gikukira ico kigo kijejwe kumenyesha amakuru niko kurondera umuvugizi w'ikigo obere jean mvuyekure avugira obere yabwiye ijwi rya amerika ko agifatiriwe n'amabanga y'akazi menshi amenyesha ko ashobora kugira ico abivuga ko guhera kuri uyu wa kane ku mupaka wa gasenyi nemba ugabura burundi n'u rwanda uciye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
inshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turiko turasa nk'abasozera imbere ko duhava duhana agahindukira turaza kubabwira amakuru avugwa ijya n'ino ariko turabanza gato tunyarukire kandi muri uganda tubabwira ivy'igikorwa co guharura impunzi ziva mu bihugu bitandukanye ziba mu gisagara ca kampala kigeze mu ndwi yacu ya kabiri abavuganye n'ijwi rya amerika basaba ko ico gikorwa covanwa mu nzira kuko bariko barata ubuzi bwabo bivanye n'ingene cikwega ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru wacu kampala ignace bahise
ubu ndi hano ku kibuga mu mujyi wa kampala aharimo gukorerwa ibarura ry'impunzi zitandukanye zituye muri uyu mujyi ndabona impunzi zikomoka mu bihugu bitandukanye nk'uburundi u rwanda muri etiriya etiyopiya n'ahandi batonze imbere y'amahema atandukanye hano hari amahema menshi arenga kuri icumi aho impunzi zitonze ubwo muri ayo mahema rero nimwo hari abakuru bo muri leta na hsr barimo gukora muri iri barura kuri hari abagore benshi abana abasore inkumi bose batuye muri uyu mujyi wa kampala ndaza kuvugana na bamwe mu mpunzi baje kuri iri barurwa kutubwira ukuntu birimo kugenda n'icyo bamaze kugeraho mu nyemera tukavugana ngenda umunyamakuru w'ijwi rya amerika ubuse mwe hano mwaje muri iri barura barangije kubabarura turinde kugira ngo bacaduye ibindi byangombwa byacu nta kintu gisigaye ariko abarundi bagomba kubarura mu cyumweru cyashize mwe ko mutaje kubarura icyo bo abantu bari benshi ngahanyi abantu bari buzuye baraza ari benshi uruba n'ubwo bari bakigira babanje ba mbere barakurikizaho abandi twe nitwe twaduhereza kubera ko abandi bose barabahejeje
wowe baranje kuko barura bahejeje ariko naho bahejeje natanguye mu ndwi iheze kubera wari uvuze ati kubera iki abarundi bari kubarurwa mu ndwi iheze ngaha ayi twaraje burya tumaze gutonda indwi yose yaheze dutonda dutonda ahubwo badufata nabi kuko uko natwe twaba tubibona tubuje mu gihe baduhamagaye siko batwakira mbere harimo na bamwe mbere wacu usanga mbere babihevye kubera ukuntu twaza Bi- uzi yuko nawe hano haza uzi kuza kujya ku mugoroba kandi uzi yuko narandi rodereka arashaka kukwishyuza Eh, urumva icyo cyose cyatumye bamwe bimwe babiheba bivaye n'ukuntu babona boca banangara kuko nawe urabizi yuko iyo ufise akazi umubosi ari wo gukontorora Uk- umubosi ashobora guha umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri none rero kubera ukuntu mu minsi iheze badufashe nabi cyane bivuze ko bamwe babihebye bag- bagisubira bamwe babihebye kubera ukuntu wowe ba- ibarura wa- waciyemo warangije yego ibarura nariciyemo narangije ni ibiki bakubazaga mu barura bo batubaza icyatumye ushika ngaha igihe waviriye mu burundi iminsi wamaze mu nzira bakakubaza aho uvuka bakakubaza amazina y'ababyeyi bawe ukayasigura bakakubaza ko ushobora gusubira inyuma canke yuko ushobora guhunguka nuko udashobora guhunguka Eh, kenshi rero twavuga ko tudashobora guhunguka keretse ikibazo cy'uburundi gikemutse ari uko bahunguye impunzi zose ibintu mwene ibyo kubera ibibazo n'ubundi twahunze bitararangira murakoze cyane wowe bakubaruye eje narihejeje ndacyarindiriye ahangaha naho nasanze ifoto yanjye yankirise bwaha rwose turitswa n'inzara kuba tuba twaje tudafunguye tudafise n'agafaranga inzara iratwicira ngaha yego boraba ukuntu bat- batunyarukiriza kugira tugende kuraba ukuntu ko dushobora kurya ubona ko ibintu bitanyaruka bigenda gahoro cyane ibintu ntibinyaruka bigenda buke buke kugira ba- ba- kugira ushikirwe haca intambara cyane murakoze cyane mwese kuko kutuvugisha Ah, mbo urimo gufasha muri iri barura ry'impunzi ahangaha ah, tugeze mu cyumweru cya kabiri cy'ibarura Eh, akazi karimo kugenda gute Eh, ngene ndabibona akazi kariko karagenda neza kiretse yuko hazamwo ikibazo network rimwe rimwe irabura ariko ahasigaye bikorwa mu mutekano bivuze ntangira biriya by'ikoranabuhanga hari igihe bihagarara hari igihe bihagarara mbo none ubwo bizahera igihe ki bizarangira igihe ki bizahera n- mu kwezi kwa gatatu ariko nabonye batanguye gutanga ayandi marandevu yo mu mpera z'ukwezi kwa gatatu nyene ku batashoboye kwibaruza ku minsi y'ibihugu vyabo avugana n'abanyamakuru kuri iri barura ushinzwe umutekano w'impunzi mu biro bizishinzwe bwana douglas asimwe yavuze ko umujyi wa kampala utuwemo n'impunzi zisaga ibihumbi mirongo cyenda ariko ko uwo mubare ushobora kuba wariyongereye cyangwa ukagabanuka kuko hariho n'abasubira iwabo batavuze akaba ari igikorwa kiba nyuma ya buri myaka itanu yongeraho ko atari igikorwa gishobora guteza impunzi umutekano muke nk'uko zimwe zabikekaga hagati aho igihugu gikomeje kwakira amajana y'impunzi zituruka muri kongo hamwe na sudani y'epfo ukurikije ubutegetsi ignatius sibahizi ijwi rya amerika kampala
arakoze ignatius sabahizi tugaruke rero kuri ya nkuru twari twaciye ku masonga tugitangura ariko ntitwayibabwira neza nuko perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump, donald trump yamaze gushika mu gihugu c'ubusuwise ahabonana n'abagwizatunga hamwe n'abakuru b'ibihugu mu nama ku butunzi i davos mu ni nyuma y'indwi rero zibiri hari amakuru avuze yuko trump yoba yarise haiti n'ibihugu vyo muri afurika ibihugu vy'amazirantoki umuhanuzi mu vy'umutekano mu biro kwa perezida donald trump yemeje ko trump azobonana na perezida w'u rwanda paul kagame yabibwiye umunyamakuru wa televiziyo y'inyamerika cnn ntibirashobora kumenyekana nimba trump hari abandi bategetsi b'ibihugu vya afurika bazobonana ariko ico bikoze hari abandi bo muri ivyo bihugu bari ngaho muri bo harimwo nk'umukuru w'igihugu ca zimbabwe Emmerson Mnangagwa hamwe na pe- no cegera ca mbere ca perezida wa afurika y'epfo hagati aho tukivuga ivy'iyo nama perezida w'u rwanda paul kagame yaraye abonanye eh, ni mushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu nawe nyene ariko arakurikirana iyo nama amakuru yatangaje ku rubuga rwa twitter rw'umushikiranganji wa mbere wa israel yemeza ko aba bategetsi babiri baganiriye ku bibazo bitandukanye harimwo ku- kwagura imigenderanire hagati ya israeli n'u rwanda intumwa ya onu muri somaliya yatangaje kuno wa gatatu ko naho al shabab ikiri intambamyi uwo muhari wataye inguvu kandi yongera ko abasirikare bo mu muryango w'ubumwe bwa afurika bazobandanya barungikwa muri somaliya kugeza utsinzwe iyo ntumwa yemeza yuko amakungu agiye gufata izindi ngingo kugira ngo uwo muhari w'iterabwoba wa al shabab utuzwe ni ukuri nshuti bakunzi akabona ngaha duce tuba turabangiriye ah, kin- ibiganiro twari tubafitiye mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda mwakoze mwe mwariko muratwumviriza yakoze innocent kimenyi yari muhinga bw'ivyuma nanje diane nahazwe twari kumwe hano muri studio ya cumi n'umunani washington dc ndabifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu